iyi ni radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shoteve ku metero mirongo ine zibiri mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse frederic tuyahere kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini mu yavugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo abakuru b'ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko eac barabunanye mu biganiro ejo ku munsi wa kabiri ibiganiro bitumbereye gushyira hamwe igisirikare cy'akarere kizoba kijejwe kugarukana umutekano mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo byabereye mu gisagara cya goma mu buseruko bw'icyo gihugu abakuru b'ibyo bisirikare bya eac bavuze ko baganiriye ku kuntu izo nteko zizokorana ariko nta birenze ibyo byashyikirijwe igice kinini cyo mu buseruko bwa rdc kiri mu rutavanako rw'ibitero by'imihari yitwaje ibirwanisho y'amayagandaguye abasivile ako gace gasangiye imbibe na uganda u rwanda n'uburundi ndetse n'ibindi bihugu bitari muri easi uganda iza yarungitseyo abasirikare kurwanya umuhari w'iterabwoba adf ku butumire bwa leta ya congo abakuru b'ivyo bisirikare bavuze ko izi nteko zizofasha kurwanya mu buryo bwose bushoboka imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ahandi havugwa inani z'abasirikare zigwanya iterabwoba ni muri mu karere ka cade umugwi w'inteko zavuye muri nigeria nigeri kamerune na cade nyene wavuze ryo ku munsi wa kabiri ko wishe abajihadiste barenga amajana umunani mu kiringo c'amezi abiri mu karere k'ikiyaga cade ibihugu bine hamwe na bene byashyize hamwe aba basirikare mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira bagwanye umuhari w'iterabwoba wa boko haramu hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisiramu rwanira mu karere ko mu burengero bwa afurika urunani rw'abasirikare kandi rwavuze ko rwishe abajihadiste amajana umunani na batanu hagati y'amatariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwa gatatu na zine z'ukwa gatandatu bavuga ko bishimira umwimbu wavuye muri ibyo bikorwa bya gisirikare abasirikare hafi ibihumbi bitatu nibo bagize uruhara muri ibyo bitero kandi barafashe canke basambura imodokari mirongo ine na zine amapikipiki mirongo ibiri n'abiri hamwe n'inkoho mu bitero byo bakoze ku butaka mu mazi hamwe no mu kirere hanze y'umugabane wa afurika muri irane harishwe abanyororo cumi na babiri bo mu ibohero ryo mu mpanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu abo banyororo bishwe na leta ibi byatumye abaharanira agateka ka muntu bagira ubwoba ku kwiyongera kw'ibitigiri by'abicwa muri irani banyonzwe abagabo cumi n'umwe hamwe n'umugore umwe bagiriwe n'ibyaha bijyanye n'ibiyayuramutwe cyangwa ubwicanyi ni bo banyonzwe ishyirahamwe ryo muri irani riharanira uburenganzira bwa muntu rifite icyicaro gikuru muri noruveje ryavuze ko banyonzwe mu gatondo ko ku munsi wa mbere mu ibohero ry'izihadani ni mu ntara ya barucestani hafi y'imbibe za afghanisitani na pakisitani raporo ngarukamwaka ya amnesty international ku bihano byo kwica biba mu bice bitandukanye by'isi yavuze ko abishwe muri ubwo buryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe biyongereye amajana atatu na cumi na bane ku bice mirongo ibiri n'umunani ku ijana muri irani ugereranije n'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri nayo ku ntambara yo muri ikirere iba nk'isi yose ryo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko igiye guha ikirere iyindi mfashanyo ingana umuriyaridi umwe n'igice w'amadolari aciye ashyika ku miliyaridi zine z'amadolari kugeza ubu zimaze kwemererwa igihugu cya ikirere kuva uburusiya bwinjira muri ikirere mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ico gihugu caciye cinjira mu bukene aho ubutunzi bwasubiye inyuma inyubakwa zikomakomeye z'igihugu zirasamburwa iyindi ngaruka y'iyi ntambara yabaye ko Ukraine itabaye ikibandanya kugurisha ibitegwa yimbura cane cane vy'intete bituma leta ibura amafaranga yo gukoresha iyi mfashanyo nshasha y'ibanki y'isi yose mu byo izofasha harimwo no guhemba abakozi ba leta ariko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko leta ikeneye imfashanyo ingana n'imiliyaridi indwi z'amadolari za buri kwezi kugira ibashe gukora ibikorwa byayo bya misi yose kuri intambara nyine umushyikiranganje w'uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ejo kuwa kabiri niho yatanga urugendo rw'iminsi ibiri muri Turukiya kuganira ku kurekura ivyimburwa cane cane ivy'intete bigizwe n'ingano bizibiriwe mu gihugu ca Ukraine kubwo intambara irangwa muri ako karere ni urugendo rwa mbere umushikiranganji w'uburusiya w'imigenderanire Lavrov agize muri Turukiya inyuma yo kubonana na bagenzi we Mevlut Cavusoglu wa Turukiya hamwe na Dmitro Kuleba wa Ukraine mu kwezi kwa gatatu itariki y'icumi ibisabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igihugu ca Turukiya caremeye kuza kiraherekeza amato ava ku bivuko vya Ukraine naho hari ibisasu vya mine vyatezwe mu mazi hafi y'inkengera z'amazi za Turukiya.
Aloyize Bigirimana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi kandi naho ku rubuga rwacu rwa internet uh, wesitatu wa Kaburungu radiyo yacu VOA kaburungu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radiyo yacu mu Rwanda tuvugira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi turi no ku mirongo migufi metero mirongo ibiri na zitanu n'imetero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe perezida yoweri museveni yashikirije ijambo inama nshingamateka anavuga ku mutekano wo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini It is wrong to say that every armed group is a terrorist group, whether they are fighting a just or unjust war. Terrorist methods mean using violence indiscriminately.
uyu ni perezida wa uganda yoweri museveni agira ati kuvuga ko umurwi wose urwanya ubutegetsi ari umurwi w'iterabwoba si byo na gato ido ni ido y'amakuru ni mu kanya ntihagire aho muja muri kumwe na frederic nkurikije amakuru yo mu karere tuyatanguriye muri uganda perezida museveni yavuze ko bidakwiye ko umurwi wose witwaje ibigwanisho witwa umurwi w'iterabwoba yabivugiye mu nama nshingamateka ya uganda anagaragaza ishusho y'uko umutekano wifashe mu karere ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari muri uganda mu ijambo ngarukamwaka ageza ku gihugu agaragaza uko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye n'imbogamizi igihugu cyahuye nazo mu gihe cy'umwaka perezida museveni yibanze ku bibazo by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari aha yashimangiye ko hari intambara zemewe n'izitemewe yatanze ingero nyinshi z'amateka muri afurika y'intambara zifite ishingiro nk'intambara zo kwibohora zabaye muri uganda muri sudani y'epfo muri afurika y'epfo n'ahandi avuga ko intambara nk'izo kimwe n'izo kurwanya amacyakubiri ari intambara zifite ishingiro Some of the problems never get solved on account of mixing up three issues armed conflicts for just causes, armed conflicts for reactionary aims. and the use of terrorist methods, whatever ati bimwe mu bibazo ntibyigera bikemuka kubera kuvanga ibintu bitatu intambara zemewe n'intambara zitemewe no gukoresha uburyo bw'iterabwoba muri izo ntambara zombi or unjust. The tendency, which is not correct, is to bunch all conflicting parties as negative forces. While I do not want to imyumvire idakwiye ni ugushira izo ntambara zose mu gatebo kamwe nubwo ndashaka kuvuga ku gihugu runaka cya afurika ndashobora kubona ingero ebyiri navugaho nta bwoba SPLA muri sudani yarwanyije ubutegetsi bw'arabo ikaritumu twamaze imyaka myinshi tuvugana na bashir ko udashobora guhatira abirabura kuba abarabu ariko ntiyumva ibyo byari nk'ibisazi no muri afurika y'epfo aho abazungu bavugaga ko umunyafurika kavukira adakwiye kugira uburenganzira bwo gutora igisubizo cyari intambara yemewe muri ibyo bibazo byombi How do you resolve that madness? The answer was a just war in each of the above situations.
museveni yongeyeho ko muri uganda hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe hamwe na mirongo umunani na gatandatu habaye intambara nyinshi zo kurwanya akarengane icyo gihe yavuze ko uganda ari kimwe mu bihugu byari bifite abaturage benshi bahunga yemeza ko bari nta banyagihugu bagihunga museveni kandi yasubiye ku kibazo cy'iterabwoba asobanura icyo iterabwoba rivuze It is wrong to say that every armed group is a terrorist group, whether they are fighting. a ati just ntabwo bikwiye kuvuga ko buri mutwe witwaje intwaro ari umutwe w'iterabwoba baba ari abarwana intambara yemewe cyangwa itemewe iterabwoba bivuze gukoresha urugomo mu buryo butavangura abarwana n'abatarwana nko kugaba ibitero ku baturage batarwana kwica imfungwa z'intambara cyangwa kuzica urubozo hano muri uganda abarwanyi ba joseph kone ba rra hamwe n'umutwe wa adf bari barimo barwana intambara zitemewe kandi banakoresha iterabwoba kuko bagiye bibasira abatari abarwanyi nko gutwikira abaturage mu mazu yabo no kugaba ibitero mu mashuri aho gutera abarwanyi bagenzi babo Burning of eight students in the dormitory nubwo ibihugu byinshi byanga kugirana ibiganiro by'amahoro n'imitwe y'iterabwoba museveni avuga ko ku bwe yumva ko mu gihe imitwe nk'iyo igaragaje ubushake bwo kugira ibiganiro nayo yahabwa ayo mahirwe ibi perezida museveni abivuze mu gihe mu gihugu cy'igituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo hakomeje intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu leta ya kinshasa iherutse gutangaza ko umutwe wa m makumyabiri na gatatu ari umutwe w'iterabwoba uwo mutwe we ukavuga ko kimwe mu byo uharanira ari ugukuraho akarengane k'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahura nako muri icyo gihugu imiryango yo mu karere ndetse n'amahanga yashimangiye ko amakimbirane ari mu majyaruguru ya kivu agomba gukemurwa binyuze mu biganiro by'amahoro museveni yavuze ko umuryango wa afurika y'uburasirazuba uyobowe na perezida uhuru kenyatta wa kenya wari wakemuye ibyo bibazo byo mu karere ushyira imbere uburyo bukwiye bw'ibiganiro yavuze ko uganda yiteguye gutanga umusanzu mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe ibisubizo museveni yanavuze ku ntambara yita ko zitemewe zirimo nk'intambara z'ubugizi bwa nabi intambara z'abakoloni zo kwigarurira ibindi bihugu n'intambara z'ubushotoranyi atanga urugero ku mutwe wa adf uvuga ko ushaka guhindura uganda igihugu kigendera ku matwara ya kisilamu iri jambo ngarukamwaka yarivugiye mu nteko ishinga amategeko abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi badahari babikoze nkana mu rwego rwo gushaka kugaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa perezida museveni bashinja guverinoma ye gukandamiza abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye abayoboye inteko zishinga amategeko b'ibihugu by'u rwanda na sudani y'epfo bitabiriye iyo nama ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius eh, sentare y'intango ya kicukiro mu mujyi wa kigali mu rwanda yategetse ko icegera cy'umuyobozi w'ikigo cy'imiyoborere rgb aguma mu ibohero mu gihe iperereza ku byaha aregwa rikibandanya emmanuel nibishaka akurikiranwa ku byaha byo kwihesha ikintu cy'ubundi akoresheje amanyanga hamwe n'inyandiko z'inyiganano mu rwanda ni inkuru ya asunta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda uyu muyobozi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashinjwe kwakira amafaranga y'abantu batandukanye abizeza kubahesha viza zijya muri leta zunze ubumwe za amerika kandi akaba atarubahirije ayo masezerano nk'uko ababimurega babivuga bwana nibishaka usaba kurekurwa by'agateganyo yaburanye yemera ibyaha ndetse avuga ko yiteguye kwishyura abo yahemukiye mu itangazo ry'iki cyemezo kuri uyu wa kabiri yaba uregwa ndetse n'umwunganizi we mu mategeko nta n'umwe wagaragaye mu rukiko n'uhagarariye ubushinjacyaha ntiyabonetse mu rukiko hari abantu bake bari bakurikiranye isomwa ry'urubanza bafite amatsiko yo kumenya uko birangiye byakekwaga ko bari mu mubare w'abamurega asoma icyemezo cy'urukiko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bwana nibishaka akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza umucamanza yagaragaje ko hari impamvu zikomeye zimwemeza ko ibyaha byakozwe kandi n'uregwa nawe akaba yarabyemeye umucamanza yatangaje ko afite ubuhamya bw'abantu batandatu bemeza ko bahaye n'ibishaka igiteranyo cy'amadolari agera ku bihumbi makumyabiri ni ukuvuga arenga gato miliyoni makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda umucamanza yavuze ko kandi nibishaka yahimbye inyandiko zerekana ko abo bantu bagombaga kujya muri amerika mu mahugurwa kandi ko bari abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yanahimbye kandi imeri zitandukanye yakoreshaga yereka abo bantu ko ibyo akora bikwiye kwizerwa umucamanza yumvikanishije ko nibishaka yemeye ubwe ibyo aregwa ndetse asaba imbabazi wari uyoboye iburanisha yumvikanishije ko nibishaka yarezwe n'abamuhaye amafaranga nyuma y'aho bigaragariye ko ibyo yabijeje bitakunze umucamanza avuga ku cyaha cya kabiri nibishaka akurikiranyweho yavuze ko yahimbye inyandiko imwemerera gusohoka mu gihugu ahunze aza gufatirwa mu gihugu cya kenya aho yari yagendeye ku rupapuro rw'uruhimbano kandi muri rusange abategetsi bo mu rwanda mu rwego nk'urwe basohoka mu gihugu babiherewe uburenganzira nta bisobanuro byatanzwe by'abamuvanye muri kenya ndetse n'igihe yahaviriye usibye ko umucamanza yavuze ko amaze gufatwa yahise atabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu perezida w'iburanisha akavuga ko ibi ari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko uregwa yakoze ibyaha bishobora guhabwa igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza mu gihe ibi byaha bizaba byamuhamye umucamanza yashimangiye icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwasabaga ko yakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje ubushinjacyaha bwagaragaza ko aramutse afunguwe ashobora gushyira igitutu ku batangabuhamya cyangwa se akaba yaturuka ubutabera kuko n'ubundi yafashwe yamaze gusohoka igihugu nibishaka emmanuel wari ufungiye kuri sitasiyo ya ribu ya remera ubu yahise ajyanwa muri gereza ya nyarugenge mageragere uyu yiyongereye ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye barimo wahoze ari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco bwana bamporike eduard ariko we akurikiranwa adafunze nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa rgb kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali dukubitire muri tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nyarugusu zisanga leta ya tanzania iriko irahonyanga agateka ka zina muntu muri iki gihe leta ya tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka kandi zo zivuga ko icatumye zihunga kitarava mu nzira inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzania bwana sudima kibasi kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya nyarugusu ko leta ya tanzania itanze kiringo c'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma y'aho zizotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya tanzania bwana makibasi yadahengesheje yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byanse bikunze naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka kazi kubwa niliyo nayo ni moja ikikafanya mikuzo tisa ni kimwe kuwahamasisha kurejea kusudi msifitiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima kubahimiriza mutahe kugira ngo nimuze muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu kwa sasa hakuna anayekubali mwishi kambini kuko kugera uyu munsi nta n'umwe yemera ko muba mu ikambi na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula.
Niyo mpamvu imfashanyo zimwe zimwe zibandanya zigabanuka harimo n'imfungurwa.
Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu, Nimwiyandikishe muhunguke ku rutonde.
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazina muntu ni mu gihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe jewe ndiko ndaraba ku ruhande rwiwanje ndavuga neza ndemeza neza ko ico nahunze kitaragirante kitarava mu nzira ica mbere nk'ubu je nahunze mvuye mutabira maze kuva mutabira baduhungura ku nguvu badutwara mu gihugu c'uburundi ngo amahoro yabonetse nta n'imyaka ingahe yaheze nahongera baduha umuriro twahunze turiko turico turamererwa nabi gose ariko nk'ubu unye nk'ubu je mushaka kumbwira yuko umuryango w'iwanje bazongarukanira ko bavuga ko ivyo twahunze vyavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro ubwa mbere ho ntibatubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu c'uburundi ni ikintu ntipfuza na gato kandi ntashaka mbega nk'ubu unye ko rigize gatatu jewe mpunga mushaka kumbwira ko hari yandi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere ntikibaho rero je nuko numva umunsi ku munsi numva hari abapfuye abanyanganijwe batazi iyo bagiye jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa k'umuryango kuko baguma banyirukako kuko nanse kugenda mu migambwe yabo intumwa ya ambasade y'uburundi mu ntara ya kigoma bwana yeremiya bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya nyarugusu ko atantambamyi n'imwe isigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'uburundi nta majambo ya diporomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri izi ngorane murimwo na jewe naciyemwo jewe ndiko ndavuga ndarabaye mu ikambi y'umuyobozi mwumve rero yuko ibyo ndababwira biva ku mutima mu burundi hari amahoro nimutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi kuva ubwo gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi ijana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta ya tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro naho biri uko hafi impunzi ibihumbi bibiri n'amajana atatu zaratahukanywe ku nguvu mu burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa rusaba leta kuduza igiciro cico giterwa jabuka amazi ku kiro kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu bihana urubibe n'uburundi baciye mu kinywabi ivyo babishikirije inyuma yaho umwimbu urenga amatoni ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ufatiwe ujanwe mu gihugu c'u rwanda ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre cavere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda urunani rw'abarimyi b'ikawa mu burundi senake murimo w'isangi ruratera ivyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanyi vy'uburundi ruvuga ko rwitandukanije nabo nyamara ruratahura neza igituma abo barimyi bashima kuyishorera mu makungu biciye mu nzira z'amagendu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi jean pierre nabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta arico gituma abarimyi bahitamwo iyo nzira mu bihugu duhana imbibe dufate tanzania rwanda aho tubona yuko ibiciro bisa n'ibyisunuye gato nk'u rwanda amafaranga bashika ku bihumbi icyenda by'ikawa itonoye muri tanzania baragura ku mashiringi agera ku bihumbi indwi n'amajana atanu mu gihe twebwe abarinyi mu burundi ikiro cyaravuye ku magana atanu kigeze ku majana umunani usanga tugira ku bihumbi bine ku kawa ishoka hanze turiteze yuko amahera ashobora kurenga ngaho akisununura mu gihe byogenda uko turabona yuko atamurimyi yiyumvira gucisha ikawa mu buryo bwa forode urunani sanake murima w'isangi rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu c'u rwanda umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya kayanza ihana urubibe n'u rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane imbere yaho gato hari abarimyi cumi na batanu bo mu ntara ya ngozi hano urubibe na kayanza co kimwe n'igihugu c'u rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoye ibiro birenga amajana atanu mu gihugu c'u rwanda abo baciriwe imyaka itanu yo gufungwa urunani rwa leta rujejwe guteza imbere no gukingira igiterwa c'ikawa odeka office pour developement du cafe rwebwo rubona ko abashorera ikawa hanze y'uburundi mu kinywabi arabansi b'igihugu emmanuel nkuru nziza ni umuyobozi mukuru wa odeka kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ni kuzirikana yuko igihugu cyacu cy'u burundi cyubakwa na bene cyo ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na bene bwo umaze kuzirikana iby'igikorwa gikorera umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamo agiye mu mirimo itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi nta muntu yokwiyumviriye ko hari umuntu yokwifuza gushora umwimbu nk'uyu ufitiye akamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyije mu kinyegero bongere banadome urutoki kuri wowe wese agomba kubahuvya kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacisangiza bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'ijwi rya amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cyane bagereranije n'inguvu bashiramwo ibisasizo hari igihe ari by'ugura amahera kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi nka magana atanu biba byaragutwaye kurinda ugeraho uvuga ati ndarose umwimbu wa mbere ikiro cy'ikawa aho kicishwa amahera n'igiterwa cy'ibiharage benshi muri twebwe abarimyi bamwe bamaze kuza barazirandagura bazisubiriza ibitoke cama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitabo kitari co kimwe bikawa urunani rw'abo barimyi rurafitiye umuti wotuma atakawa isubira gushorerwa hanze mu kinywa bipa rero navuze ni n'imiburiburi umurimyi rose ibihumbi bibiri byotuma umurimyi abandanya ayirima ukuri kwamye kuko twebwe nk'ubu jewe ndiko ndarima ikawa ndavye inguvu nshiramwo kugira ndonke kiriya kiro kimwe k'ibitumbwe nkoresha uburyo bwinshi cyane rero nkavuga nti n'imiburiburi bampaye ibirimye nk'uko nk'undi murimyi w'icenda juru n'uwa hehe nagwagwaruka rutifuza kuyirima turabona ko rwoca ruyirima ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo yashize habona umushikiranganji deugide rurema yizeza abarimyi ko igiciro c'ikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu avuga kandi ko ico gitegwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorera utwabo ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'uburundi yose yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi pye claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza ikiganiro amerikana cerekeye vyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo ikiganiro mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu tomasa kamirindi
mwaramutse neza igihembo cyitiriwe pulitzer cyujuje imyaka ijana n'itanu nicyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana joseph pulitzer yavukiye mu gihugu cya hongiriya mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na karindwi yimukiye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane afite imyaka cumi n'irindwi yabanje kuba umusirikare mu ngabo z'igihugu arwana mu ntambara yisubiranamo rya bene igihugu civil war yari yaratangiye mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe yamaze amezi umunani mu gisirikare nyuma y'intambara joseph pulitzer yakoze uturimo twinshi tworoheje tunyuranye turimo akazi mu kinyamakuru cyitwaga weslish post mu mujyi wa st louis muri leta ya missouri mu burengerazuba bwo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika yerekanye ubuhanga budasanzwe mu myandikire no mu gutara amakuru by'umwihariko inkuru zicukumbuye ubwo ni nako yajyaga kwiga iby'amategeko muri kaminuza ku mugoroba yabonye ubwenegihugu bwa amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na karindwi mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi n'icyenda joseph pulitzer yaguze imigabane mu kinyamakuru cyitwaga st louis post dispatch naho mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na gatatu yaguze ikindi kinyamakuru cyitwaga new york world mu magambo make ibinyamakuru bye byaramukijije aba umuherwe yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na cumi na rimwe afite imyaka mirongo itandatu n'ine joseph pulitzer yasize ikigega cy'imari n'umurage wanditse wo gushinga ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza columbia y'i new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika n'igihembo yahaye izina rye pulitzer prize cyo guha ibinyamakuru cyangwa abanyamakuru b'indashyikirwa ijwi ry'amerika kaminuza columbia niyo icunga ikigega cy'igihembo pulitzer ni nayo itanga iki gihembo buri mwaka yagitanze bwa mbere mu kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi muri iki gihe usibye abanyamakuru gihabwa n'abantu batanze umusanzu ukomeye mu bwanditsi bw'ubuvanganzo no mu muziki w'injyana bita classique ugihawe afata amadolari ibihumbi cumi na bitanu n'inyandiko yemeza ko yakibonye koko cyangwa se umudari wa zahabu ariko ku banyamerika igihembo pulitzer gifite ishema rikomeye rimeze nk'igihembo cyitiriwe nobel nshuti zacu iki kiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru turashimiye kandi na jodone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edirwe maniwe yabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutize amatwi